Eli Nezgude Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na fide niyongabo nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi azoza kubahirizwa uwo ni terance ntayiraje icegera c'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mu burundi avuga ku kibazo c'impunzi z'abarundi bapfungiwe mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ikibazo c'iyubahirizwa ry'itegeko agowa ku rwanda yorohereza mu bisanzwe ibihugu vyo muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara gushorera ibidandazwa vyavyo muri amerika n'inkuru yerekeye gusubira kwirukanwa ku nshuro ya kabiri muri kenya k'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta miguna miguna turayagarukako mu kanya gatoya nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi uramutse fideli tuyahere mu yavugwa mu gihugu kibanyi abantu bashika kuri babiri biravugwa ko bishwe mu gitero cegekwa ku barwanyi b'abamayimayi cakozwe ku iyororero rya perezida joseph kabila riri ikabaci mu ntara ya beni mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibyo bikaba bishirizwa na gilbert kambare umukuru w'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri iyo ntara umuvugizi wa gisirikare muri ako karere kapitene make hazukayi nawe nyene yemeje ico gitero ariko yirinda kuvuga ivyoba vyarononekaye ubutunzi bwa perezida joseph kabila bumaze igihe buterwa ahandi bugasamburwa inyubako ya kabila iri mu gisagara ca musienene ku birometero mirongo irindwi uva ibeni yaraturiwe ku munsi mukuru wa noweli kandi ivyo vyagirijwe abamayimayi iyindi nyubakwa yiwe yaratewe mu ntara ya ituri mu buraruko bw'ico gihugu abarwanyi b'abamayimayi bahoze bari ku ruhande rwa leta ya rdc basabye kuva kera ko hatunganywa amatora batifuza ko perezida joseph kabila yobamwo abantu bashika umunani barimwo abasivile barishwe abandi umunani barakomereka ku munsi wa kane ku mugoroba mu gitero c'umwiyahuzi cakozwe ku bajejwe umutekano mu buseruko bwa libiya nk'uko amakuru ava mu baganga no mu bajejwe umutekano abivuga generale fawizi al mansuri umutegetsi wa gisirikare muri ako karere yavuze ko umwiyahuzi yaturikije bomba ari mu modoka ku kirindiro cari ko abasirikare bayoboka mareshal haftare ni mu rwinjiro rw'igisagara ca ajdabiya kiri ku birometero amajana umunani na mirongo ine mu buseruko bwa tripoli abo basivile bapfuye bariko baragenda n'amaguru barengana hafi y'aho vyabereye nta muhari gushika ubu uravyitirira kigize igitero ca kabiri nk'ico mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri ako karere umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrov yatangaje ko igihugu ciwe kizokwirukana abadiplomate mirongo itandatu ba leta z'ubumwe za amerika inyuma y'aho washington nayo itangarije ko yirukanye abadiplomate mirongo itandatu mu ntumbero yo kwihora ingingo nk'iyo yafashwe na amerika mu minsi iheze lavrov yatangaje ku munsi wa kane ejo ko uburusiya nabwo nyene buzokugara ibiro vya konsira vya leta z'ubumwe za amerika biri mu gisagara ca st petersburg aho nyene mu burusiya leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu mirongo ibiri vyafashe ingingo yo kwirukana abadiplomate b'uburusiya inyuma y'aho mosku yagirijwe kugomba kwici, kwicisha ubumara umurusiya sergei skripale hamwe n'umukobwa wiwe mu ntango z'uku kwezi mu gisagara ca Salisbury ni mu Bwongereza Uburusiya bwarahakanye ko atari bwo bwabikoze buvuga ko vyakozwe n'iperereza ry'Ubwongereza kugira bacafuze igihugu c'Uburusiya Abanyamerika bagiye kuva muri Siriya mu bihe vya vuba kuko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu usa n'uwaneshejwe ayo n'amajambo yashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kane igihe ari kashikiriza ijambo muri leta ya ohio trump yagize ati tuzova muri siriya tuzotaha muri mu gihugu cacu aho twifuza kuba yongeye avuga ko vuba bagiye kwigarurira ijana ku ijana vy'uduce twose twari mu minwe y'abakora iterabwoba ayo majambo ya perezida Trump asa n'ayavuguruza ayigeze kuvugwa n'uwahoze ari sekreteri wa leta wa leta yiwe Rex Tillerson hagati mu kwezi kwa mbere Tillerson yavuze ko Amerika yarungitse abasirikare bashika ibihumbi bibiri muri ako karere kandi bakazogumayo gushika umuhari wa leta ya Kisilamu uneshejwe ubutakigaruka kandi kandi bakazogumayo baraba inyifato y'igihugu ca Iran muri ako karere kandi bafashe no gukura Perezida Bashar al-Assad wa Syria ku butegetsi Tillerson yavuze kandi ko ico yavuze ko ico gihe Amerika Tillerson yongeye kuvuga ati kandi Amerika ntizokora ikosha nk'iryakozwe muri kahise mu mwaka wa 2011 aho bavuye muri Iraq hakiri kare bigatuma hacavuka Al-Qaeda nayo ikavamwo umuhari wa leta ya Kisilamu mu gusozera igihugu ca Pakistan catangaje ko congeye kugerageza kurungika ikindi kigendajuru ca Misire mu kirere kigendajuru cagurutse ibirometero amajana na mirongo itanu kandi kikamenyesha ko cashimye uko vyagenze neza iyo misire yatewe iva mu bwato bugendera munsi y'amazi sumare nk'uko vyashikirijwe n'igisirikare c'ico gihugu umuvugizi w'igisirikare ca pakistan major general asif gafore yavuze ko iyo misire yageragejwe mu kwishura ingendo y'agasotoro yakozwe n'igihugu kibanyi c'ubuhindi pakistan catangaje ko guteza imbere porogaramu ya nikleyere atakindi bigamije atari kwereka ubuhindi ko urugo rutitaha
urakoze aloyisi ku makuru urejeje kudushikiriza muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere ku yerekeye u rwanda aho leta zunze ubumwe za amerika zahaye u rwanda iminsi mirongo itandatu kugira rwisubire ko mu kubahiriza ibisabwa mu itegeko rya agowa ryorohereza ibihugu vya afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara gushorera ibidandazwa vyavyo ku masoko yo muri amerika iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu claude ganza munyamagana perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko mu gihe cy'amezi abiri atarenga u rwanda ruzahagarikwa mu masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi azwi nka agowa american growth and opportunities act aya ni amasezerano yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya amerika bidasoze mu rwandiko ijwi rya amerika rifitiye kopi yandikiye abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko perezida trump avuga ko u rwanda rukomeje gushyira amananiza ku bicuruzwa birimo imyambaro ituruka muri amerika rutitaye ku mbaraga amerika ikoresha mu gushakira umuti iki kibazo perezida trump asanga u rwanda rutagaragaza ubushake mu kuvanaho inzitizi ku bucuruzi n'ishoramari by'amerika nk'uko bikubiye mu gika cy'ijana na kane cy'amasezerano ya agowa icyakorera itangazo rivuga ko guhagarika by'agateganyo ibicuruzwa by'u rwanda kuri iri soko ari byo bikwiye kurusha kuruvanamo burundu byerekana umuhati wa leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda mu gukemura ibi bibazo perezida trump avuga ko azakomeza kugenzura niba guverinoma y'u rwanda itera intambwe iganisha ku kuvanaho inzitizi zose ku bucuruzi n'ishoramari by'amerika hakurikijwe amasezerano ya agowa no kureba ko icyemezo rwafatiwe cyarusunikira kubyubahiriza mu mwaka ushize perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko u rwanda ruzakomeza gukumira caguwa nubwo amerika yavugaga ko izavugurura amasezerano ya agowa ku bihugu by'u rwanda uganda na tanzania icyo gihe yabwiye itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ko bazahitamo guteza imbere inganda zikora imyenda aho kwemera ibisabwa n'amasezerano ya agowa iki ni icyemezo dukwiye gufata ku bindeba gufata iki cyemezo biroroshye tuzihanganira ingaruka n'iyo bidusaba gufata icyemezo cy'ingorabahizi haba hari uburyo ni bimwe mu byo yavuze akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu yaranavuze ati u rwanda n'ibindi bihugu birebwa n'amasezerano ya agowa bifite ibindi byo gukora birimo gushinga inganda zacu iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
muvugire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc igipolisi cy'u rwanda cyatangaje ko ku munsi wa gatatu cyataye mu mvuto abayobozi b'impunzi z'abarundi bashika kuri mirongo itatu na batatu izo mpunzi zahagaritswe zagirizwa kugumura abandi izo mpunzi zose ntiziherutse kuva muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bikaba bivugwa ko zifise inyifato idasanzwe ishingiye ku idini ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagiriwe ubusa ari kigali mu rwanda itangazo rya polisi y'u rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriweho na minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza midimari mu mpine minisiteri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutangayo ubufasha maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha mu itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yombi ari abo mu nkambi z'agateganyo nk'iya gashora mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda hafashwemo abarundi mirongo itatu n'umwe mu nkambi y'agateganyo ya nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi hafashwemo umurundi umwe no mu nkambi y'agateganyo ya muyira mu karere ka nyanza mu majyepfo y'u rwanda naho hafashwemo umurundi umwe iri tangazo rya polisi y'u rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze twashatse kumenya byinshi byisumbuye ku bikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u rwanda kuri ritabwa muri yombi ry'abarundi maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cpt wose badege ntibyakunda ku butumwa bugufi twamwohereje cp badege yadusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza minisiteri yita ku bibazo by'impunzi mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana jean claude rwahama direkiteri ushinzwe ibibazo by'impunzi muri minisiteri yita ku mpunzi yemereye radiyo ijwi rya amerika ko izo mpunzi z'abarundi mirongo itatu na batatu zatawe muri yombi koko yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari iziherutse guturuka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini bwana rwahama nawe yabwiye ijwi rya amerika ko inzego zibishinzwe zirimo minisiteri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagarira bagenzi babo kwanga ubufasha namubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha eh, izindi mpunzi eh, ubufasha bu- bushingiye ku biribwa bushingiye kubarura kuko ntabwo watunga abantu batabaruye Eh, ariko cyane cyane igikomeye ni u- ni u- ni ukubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikiye zikingirwa kuko bavuye mu gihugu eh, kindi eh, umuntu wese winjiye mu gihugu hari ibiba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe ibyo rero barabyanze niyo mpamvu eh, ngira ngo inzego z'umutekano ziriho zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo none ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye nibikomeza gutyo bizagenda bite bo turacyaganira ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeze gutya bizagenda bite gusa ni uko ibyo ari byo byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa biravugwa ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura gusa ngo ntawigeze akomerekera muri iyo migumuko bwana jean claude rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera Ibyo birashoboka birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu nta- nta- nta- turabizi ko tu- turi mu gihugu kigendera ku mategeko nta- nta- ntawe ushobora ku- guhonyanga amategeko y'igihugu noneho kinamucumbikiye nk'impunzi i- iba ifite uburyo ugomba kwitwara mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i kongo madame louise mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu utazi abo ari bo badashaka kwivuga badashaka kwiyandikisha badashaka kwivuza ibyo ntabwo byashoboka Eh, bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda Eh, ni ikibazo rero kitoroshye ki- kidashobora ku- kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari aba bagendera ku myemerere ya zebiya ngendakumana bakomoka mu ntara ya kayanza mu gihugu cy'u Burundi bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa ko idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga ntibarya kandi ibiryo bikomoka mu nganda cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwo ari bwo bwose kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera akaba agira ubusa ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tukivuga kandi kuri iyi nkuru impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu rwanda ziva muri kongo kubera kwanga kwandikwa biciye mu buryo bwa none zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyazo canke zigatwagwa mu kindi gihugu mu kiganiro na mugenzi wacu diane nininahazwe umwe muri izo mpunzi harushimana bruce christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko ziri mu bantu mirongo itatu na batatu igipolisi cy'u rwanda cemeza ko cahagaritse tubatega amatwi ku munsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka ntitubyo babashize hariho abo bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi ariko abumvuzi babiri bobo babafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse uvuze ngo polisi yari kwikubita impunzi yego mu bugesera mu ikambi y'igashora abapolisi benshi barinjiye hanyuma bareza batangura gutandukanya impunzi ababyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri ariko barabibankira ati ntibikunda baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'igashora barabatwara abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita babakubita bavuga ko babahora iki dukubita gusa batubwira icyo baduhora kandi nawe uri kurakubitwa ntiwaja kubaza ati baduhora iki uri mu bakubiswe twese ndi mu bakubiswe mugabo twese turi umwe byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira hariho amakuru avuga yuko hariho abo baba barakomeretse ivyo n'ivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa cane yumva umuntu ariko aragukubita inkoni si amavuta aba ariko aragusiga uraheza ugakomereka abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe ntabo baharura byabaye mu masaha yanyuma ya saa sita boshobora kuvuga ngo nabasaha niba ariya hariho n'ubukomereka akavuga ati reka negeze ahubwo ntibahave basubira kunkubita urumva nitome igitigiri cabo ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitende bari aho mu ikambi nyene canke bari mu ikambi nyene aho igashora nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise ntituzi rero nabo ingene bamerewe ubu uko ibintu biri icuka cifashe gute no munsi haje abaserukira leta baratubaza kubera mu minsi iheruka twaranditse ikete dusaba yuko u rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora turavuga tuti basi duhindura tubandanyirize turabe igihugu co twakira hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye tukavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu leta yabishuye iki leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe aregisitema manuel bakatwandika ku buryo budasanzwe baraduha izo mpapuro ati renga izo mpapuro turazibahaye ibindi nabyo by'uko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu turasaba turasaba burya ku isi hariho abantu benshi burya ntihobura n'abatwemera kubera ndabona naho twagiye turaca hose ibintu twagiye turabona ntihobura n'abatwemera turacabaza twumva uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasavye muraravye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu c'u Burundi mwahunze kandi ico bavuga babahoye n'ubu muracacemanga bica bigenda gute mukomeza muyobokaze byangenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye reka dukora ivyo dusabwa n'igihugu c'u Burundi twebwe dukomeza tuyoboka imana ko imana yamuciye ko turamwubaha ariko imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi ntituzokwigira dutezuka ku kwemera kwacu banka bakunda ukwemera kwacu basaka kutwemera mu gihugu atari rwacu tuzoja kukwemangira mu gihugu cacu ibizodushikirana vy'inyuma tukabandanya tuvyemanga ntituzokwigira twihakana ukwemera kwacu ivyo ntibishoboka tuzobandanya tukwemanga aho tuzoja hose ukwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko naho vyogenda gute ico mwavuye muri kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu vyose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandikwa nivyitakunda ko musubira mu Burundi ico gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora nta na rimwe nta na rimwe ntibizokwigira bibaho bizokwigera twemera kwiyandikisha ku bwiga bwa none ariko biometri ivyo ntibizokwigera biba na gato ntibizokwigera tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro batatwe twemewe kutwandikira ku buryo busanzwe tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bizashoboka hose ariko ntituzokugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri vyanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute je nibaza ko ivyo bitokwanga ariko vyanse nta kundi hakubandanya baduhotera ngaha nibatureke twisubire hariya iwacu tuje guhandwa n'abacu twemange mu gihugu cyacu bareke kuduhotera hanze nk'ubu hariho abana badafise ababyeyi babo bafunzwe ntibazirengero ryabo kako bibandanya biguma uko rero ibyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri zebiya muvuga ko muyoboka muciye ku byo barabwiwe wewe hari agakuru mu mufise ko ababwira iki ubona natwe tuguma twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe ntayo tumenya tujye kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera mu muheruka ryari benshi tumuheruka n'icyo kibanza bataracugara harushimana boris christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika namwe murakoze ndabashimiye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukiri kuri iki kibazo c'impunzi z'abarundi zifungiwe mu gihugu c'u rwanda mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'icegera c'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu burundi akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji terence ndahiraje muri ico kiganiro terence ndahiraje yahamagariye izo mpunzi gutahuka mu gihugu yamara ko zitegerezwa kubahiriza amategeko y'igi ariko bafite yuko n'ukuri aka gihugu na kimwe kidafite amategeko nanavuze yuko mu rwanda bagiye naho rero kitaha ari igihugu gifite amategeko kandi gikeneye kuyubahirizwa bamwe babona byatangiye gushika mbere bukeye bwaho nyakubahwa mushikiranganji mushiki wabo ameze impunzi yahaga ijambo aranavugamo yuko basaba yuko abantu gusubahiriza amategeko y'igihugu baba barimwo mu rwanda rwabo rurimo natwe icyo tuvuga tuvuga tuti amaherezo y'ibya ni mu nzu nk'uko nabivuze mbere twebwe dusanzwe twiteguye kwakira bene wacu abari bose bahunze murazi yuko nawe uvuga ngo abikora murondera atabara kubesha kuko abantu banurwa n'ubutungane ari abantu mirongo itatu na bane bagomba gutembagaza ubutegetsi ntabwo mubizi n'ubu akiko ararondera hanyuma rero tuvuga tuti abana bacu bibaze ibibazo umuntu hanyuma baze batahuke birumvira mu mahise ubugiye bakurikira hasi yari hageze ibijyanye n'abantu bashyira ibintu ko bakizera ibi canke biriya hanyuma n'ukuri kimwe mvuga nti nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi abasabira kubahirizwa usanga yuko mu karere ka afurika y'ubuseruko mbere hazoshyirwaho indangamuntu kenshi yamaze kujya aho ngira mu rwanda ishobora kuba iriho cyangwa muri tanzania n'ahandi bita biometrike nayo rero kugira ngo umuntu azoyironke ni ngombwa ko ajya abanza gukoza ibintu kugira igikumo muri ibyo byuma kugira ngo azoronswe nibyo bigezweho ku isi none bizogenda biti twiteguye kubakira batahuka iwacu tubahaye ikaze ariko baje bubahiriza amategeko radiyo ijwi ry'amerika iri washington dc muri kenya umuyobozi mukuru w'igipolisi utwara igisata kijejwe abinjira n'abasohoka hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati bahanishijwe igihano c'ihadabu y'ibihumbi bibiri vy'amadolari y'abanyamerika umwe umwe ejo kuwa kane sentare y'ikirenga yafashe iyo ngingo inyuma yaho abashingwa manza b'umunyamategeko akaba n'umunyepolitike miguna miguna bitwariye bavuga ko abo bagabo batatu aribo bagize uruhara rwo kumangira kugaruka ku butaka bwa kenya ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje burikaneza ari nairobi mu gihugu ca kenya kuri uyu wa kane george odunga umucamanza w'urukiko rw'ikirenga muri kenya yahanishije ihadabu igihumbi amajana abiri angana n'ibihumbi bibiri vy'amadolari y'abanyamerika abagabo batatu umwe umwe nabo ni fred matiang umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu umuyobozi mukuru w'igipolisi joseph boninet n'umukuru w'igisata kijejwe abinjira n'abasohoka kenya gordon kiharangwa bagirijwe kugira uruhara mu igumizwa rya miguna miguna ku kibuga c'indege ca jomo kenyatta no kumwankira kugaruka ku butaka bwa kenya uko ari batatu aba bagabo kuri uyu wa gatatu banse kwitaba urwo rukiko nk'uko bari babisabwe kuri uyu wa kane mu gatondo umucamanza budunga yari yasubiye kubatumwako ariko basubira kwanka kumvira inyuma y'umutagaci yafata ingingo each of the first second and third respondents are hereby penalized to pay a fine of kenya shillings umwe wese muri abo batatu ahanishijwe ihadabu ry'ibihumbi amajana abiri by'amashiringi azokurwa ku mishahara yabo y'uku kwezi kuza uru rukiko rugiye kurungikira ingingo rwafashe abakoresha babo urunani rw'abashingwamanza bo muri kenya rsk narwo kuri uyu wa gatatu mu kiganiro rwahaye abamenyeshamakuru rwiyamirije inyifato ya leta yo gusuzugura ingingo za sentare hari nyuma y'aho bimenyekaniye ko miguna miguna yasubiye kurungikwa ku nguvu i dubayi inyuma y'ukwankirwa kwinjira ku butaka bwa kenya ku munsi wa mbere avuye muri canada iyo naho nyene yari yarungitswe ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa kabiri hariya tikigayi ni cegera c'umukuru wa rsk In terms of revocation of citizenship, mu bijanye n'ubwenegihugu ikigabane ca mbere c'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka kenya n'ingo n'imiryango gifatiye ku ngingo ya cumi n'indwi y'ibwirizwa nshingiro kiratomora ko atamuvukagihugu ashobora kwaka ubwenegihugu umucamanza udunga nawe ashimangira ko amategeko yahonyanzwe n'abari bajejwe kuyahagararira In this case, it's clear that the respondents are the ones in charge of security in this country. They are in effect in charge.
Muri uru rubanza biraboneka ko abegwa aribo bajejwe guhagararira umutekano muri iki gihugu nibo bashira mu ngiro imitahe y'abahagarikwa barerekanye ko basuzugura ubutungane n'ingingo z'uru rukiko nubwo abanyagihugu bohaguruka bakabifatira ntawo bafunga kubera igihagararo cabo nimba bashobora kutumvira ingingo za sentare ataco binona simbona ingene abo bakoresha bobashira mu gasho kubaha imitahe n'ubwo bafatwa n'abanyagihugu kuri uyu wa kane miguna miguna yanditse avuga ko ku munsi wa mbere aho yari afungiwe ic'amaso mu kazu ka surwumwe ku kibuga c'indege nairobi hinjiye abantu mirongo itanu bayobowe n'umugabo yambaye umwambaro w'igipolisi ca somaliya maze bane muri bo bamutera inshinge umubiri wose gushika hata ubwenge asubira kwikangura mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane miguna miguna avuga ko yanse kuva ku kibuga c'indege i dubayi gushika agarukanywe muri kenya kuko kubwiwe atabwenegihugu ashobora kwakwa afise abavyeyi bompi b'abakenya kandi ari naho yavukiye uwo mugabo avuga ko yera ariko ku icaha ciwe yemera ari ukuba yararahije rayira odinga nk'umukuru w'igihugu w'abanyagihugu ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa mbere uyu mwaka ivyo yemanga nk'ubuhizi bwo gukura igihugu mu buja asigura ko cashizwemwo n'intwaro y'itiyagacinyizo ya perezida uhuru kenyatta n'icegera ciwe william ruto mbere yasubiye guhamagarira abanyakenya n'abagize umuhari we wa nrm kwitegurira guhangana n'ubutegetsi na Harrison Mambike wiwe Raila Odinga aherutse gusinya amasezerano na Perezida Kenyatta yo kudasubira gusotorana nta kintu na kimwe aravuga ku bijanye n'ibiriko bishikira miguna miguna Eroje Burikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiya tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.